iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kubaganirira ku bijyanye n'amaraso mu mubiri w'umuntu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi rya amerika nongere mbahe ikaze mwese kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikiganiro muri isanga rero kibaha ijambo nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu tuze kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu cyangwa se mutange ibitekerezo telefoni yacu ya watsapu mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe subiremo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe hari ibintu bitandukanye bifasha umuntu mu buzima uyu munsi rero ikiganiro ni ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro muri isanga kibanda ku magara y'abantu buri wa gatatu nk'uko bimenyereye muri ibyo bintu bifasha mu buzima harimo amaraso atembera mu mubiri uyu munsi nk'uko nari mbivuze rero mu kanya turaganira ku maraso tureba ubwoko bwayo amatsinda arimo n'icyo amaze mu buzima bw'umuntu turanareba ibibazo umuntu ashobora kugira biturutse ku maraso ijwi rya amerika rero ryabatumiriye muganga gatare swayibu ni umuyobozi umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda ijwi rya amerika rero nk'uko ribatumirira impuguke buri gihe namwe mujye mukomeza mube hafi mutange ibitekerezo byanyu cyangwa se mubaze ibibazo ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu dr gatare swayibu muraho murakomeye
muraho neza eugenie ikaze ku ijwi rya amerika ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika kugira ngo uganire n'abakunzi bayo mu buzima haba ibintu bitandukanye nagira ngo muri aka kanya mu gutangira rwose mubanze mutubwire akamaro k'amaraso mu mubiri w'umuntu
murakoze cyane umubiri ugizwe n'ibice bitandukanye cyangwa se icyo bita tishuzi mu cyongereza ariko muri ibyo ngibyo hakabamo amaraso ubusanzwe amaraso adutembera mu mubiri agizwe n'ibice by'ingenzi nka bitatu hari insoro zitukura arizo globule rouge cyangwa se red blood cells ari nazo zikoreshwa mu kuba ibice bitandukanye by'umubiri byabona umwuka ogisijeni bikoresha kugira ngo bibeho birumvikana ko ogisijeni iba yanyuze mu bihaha izo nsoro zitukura ari nazo zituma amaraso yacu asa umutuku hakabamo ikindi gice cy'amaraso cyitwa udufashi plakete cyangwa se platelets iki gice gifasha amaraso kuvura cyangwa se ibyo bita coagulation kuba iyo umuntu arimo aravirirana kuba uko kuvirirana kwahagarara hakaba n'ikindi gice cy'amazi ari nacyo kinini kigize amaraso ah, twita umushongi cyangwa se plasma Ah, icyo gice nacyo kikaba kirimo umusoro z'umweru zi- ah, zifasha umubiri kurwanya indwara ariko hakaba harimo nanone izindi poroteyine ah, zifasha mu- ya maraso kuba yavura cyangwa se ah, umuntu niba arimo kuva ayo maraso ku- ku- ku- kuba kuba kube kwahagarara Mhm.
muri make ni amaraso urebye ah, ni ibyo bice biyagize ariko akaba anakoreshwa nanone mu gukwirakwiza mu mubiri wose ah, intungamubiri Mhm.
ibiryo turya byose bigera muri bya bice bitandukanye bigize umubiri binyuze mu maraso muri make amaraso ah, ni ni tishu y'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu Eh, ndumva mubisobanuye ku buryo bwumvikana noneho harimo ubwoko bungahe mu maraso
Ah, kuri surface cyangwa kuri surface ah, ya- y'insoro zitukura Mm.
habaho uturemangingo twitwa antigens izi zikaba ari poroteyine zituma umuntu runaka agira ubwoko bw'amaraso runaka Ah, izi antigens rero bitewe n'imiterere yazo zashyizwe mu byiciro bitandukanye twita system amaraso uyu munsi ah, akaba agizwe na system zigeze kuri mirongo itatu n'esheshatu Mhm.
muri zo harimo ah, ebyiri zizwi cyane ah, iyo bita system abo cyangwa se abo system hakabamo system yindi yitwa resis hakabamo izo nizo ebyiri zizwi cyane ariko hari n'izindi nk'uko navuze zose hamwe ni mirongo itatu n'esheshatu za kid dasi kel diego n'ibindi ubwoko bw'amaraso rero ah, ni bwinshi cyane ariko ubumenyerewe cyane ni ubugize za sisitimi arizo ebo na rezisi ubwo rero usubije ikibazo mwari mwambajije navuga ko ubwoko bw'amaraso bumenyerewe cyane ari umunani ah, aribwo blood group a positive akaba A blood group A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative na O positive na O negative ubu bwose hamwe ni ubwoko umunani buzwi cyane hano hanze ari nabwo iyo umubajije ngo ubwoko bwawe bw'amaraso ni ubuhe kenshi azakubwira bumwe muri ubwo ngubwo umunani Mhm. Ye.
ariko hakaba n'indi sisiteme Mhm.
ubwo iyo positive na negative ah, ni icyiciro kindi eh, cya resa system Ah, iyi resa system ikaba igizwe na antigenzi za poroteyine navuze ziba ziri ku nsoro zitukura Mhm.
zigeze kuri mirongo itanu ariko muri izo nizo mirongo itanu eshanu nizo ah, zibanzaho cyane mu buvuzi umunsi ku wundi Ah, izi ngizi hakaba harimo ya antigene b hari antigene ya grase petise grand e petit e Ah, muri izo nanone eshanu ah, iyibanzaho cyane cyane ni ya antigene b ya antigene b iyo kuri ah, kuri kuri surface y'insoro zitukura z'umuntu Mhm.
hariho antigeni b yitwa ko ari resisi pozitifu Mhm.
yaba itariho akwitwa ko ari resisi negatifu Mhm.
bityo rero ah, twavuga ko muri sisiteme resisi habaho ibyiciro bibiri ah, bibi- bidefinisa ubwoko bw'amaraso ari naho haturuka ya ya ah, za blood groups twabonye umunani zigizwe na a positive a negative ubwo iyo positive cyangwa se negative ni ya resisi tuba tuvuga ya antigene b iyiriho ubwo ni a Mhm.
positive iyo itariho ubwo ni a negative Ye. hakaba B hari a positive, B negative, B, AB mhm.
positive, AB negative na O positive cyangwa se O negative.
Mhm. nta hari abavuga ngo na ab nayo ibaho cyangwa ni ukwibeshya yego abe abe iri mu ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa abe aba afite za antijene z'ubwoko bwa a akagira n'izindi z'ubwoko bwa b Mhm, akitwa ngo ni abe akaba yaba resist positive mhm, cyangwa se akaba positive ni mhm, ukuvuga ngo muri za zindi a b a b o ushobora kuba resist positive cyangwa se resist negative ye none n- ak- ni kamaro ki bigira kumenya ko ufite resisi pozitifu cyangwa negatifu
Mm, murakoze cyane ikibazo cyiza cyane ni nabyo koko umu- umuntu wese akagombye kugenda azi ubwoko bwe bw'amaraso hari mu gihugu yewe nk'abashoferi batwara imodoka mbere y'uko asabwa ah, icye- icyemezo cyangwa se perimi yo gutwara imodoka ah, bamusaba ko yabanza akanamenyesha akani gupimisha ubwoko bw'amaraso bakanabushyiramo muri perimi ye Ah, bifasha rero umuntu ku- kuramira ubuzima bwe Ah, igihe habayeho nka imagensi runaka ah, yatuma ukenera amaraso tuvuge nk'igihe ugize impanuka ugatakaza amaraso menshi uba ukeneye ayandi mu gihe gito cyane gishoboka kuko gufata ibipimo byo muri laboratwari bishobora gutwara umwanya munini umuntu akaba yahatakariza ubuzima Mhm, Ah, iyo ni inyungu ya mbere ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ushobora kuramira ubuzima bwawe kubera ko icyo gihe amaraso yo ya- yaguhabwa ah, ahita aboneka byihuse hatagombeye kubanza ah, kujya nanone gupima kugira ngo abaganga babe bamenya ubwoko bw'amaraso yawe icya kabiri ukwibeshya bibaho mu buzima busanzwe aho abaganga bashobora gutera umurwayi amaraso adahuye n'aye ariko igihe umurwayi azi ubwoko bw'amaraso ye mhm, bifasha umurwayi gufatanya n'abaganga kwirinda uko kwibeshya kwibeshya igihe ashobora gukenera amaraso iyo ni impamvu twavuga ko ari iya kabiri iya gatatu ah, by'umwihariko abari n'abategarugori bafite ubwoko bw'amaraso bwa resist negative ah, hari umuti baba bagomba guterwa igihe bagize ibyago byo kuvanamo inda cyangwa se igihe abyaye umwana ufite resist positive bityo kumenya ubwoko bw'amaraso ah, bw'amaraso ye mhm, ni ngombwa cyane mu rwego rwo gukumira ko umubiri we wa wakora abasirikare antibodies bashobora gutuma ah, yabura n'urubyaro burundu mhm. none Ah, se urumva mm, yego nenge kubaza none uwo mugore yabimenya gute ko afite iyo eh, yamenya ate ubwo- ubwoko bw'amaraso afite niba afite positive resisi pozitifu cyangwa negatifu uko umugore agiye kwipimisha baramusuzuma kwa muganga bakamubwira amaraso afite cyangwa agomba kubisaba
Ah, ubundi umugore ufite yasuzumisha inshuro zigera kuri enye Mhm.
iyo niyo protocol iri mu mu gihugu cyacu cy'u rwanda Ah, ibyo ibyo twita antenatal consultation cyangwa se cpn consultation prenatale Mm, muri izo hakagombye gupimwa ah, n'ubwoko bw'amaraso ku buryo ah, umu- umubyeyi agomba kumenya ubwo bwoko bw'amaraso niba ari resist negative muganga akaba yamukurikirana kuba ibyumweru makumyabiri n'umunani ubushakashatsi bwagaragaje ko ah, haba hashobora kubaho ibyago by'uko ama- amaraso y'umwana ah, atwite na nyina ashobora kwivanga ibyo byose uwo mwana rero ari resist negative nyina ari- nyina ari resist positive amaraso akivanga ah, nyina amaraso ya nyina abona ya yandi y'umwana nk'aho ari umwanzi agakora abasirikare twita antibodies noneho zikaba zajya no- zagira ingaruka ku mwana wundi wa kabiri cyangwa se uzakurikira aza- azabyara Mm.
bityo rero biba byiza ko umu- umu- umugore utwite amenya blood group ye ah, igihe atwite yewe ndetse agitwita za sepeni enye aba agomba gukora imwe yakagombye kuba igaragaza n'ubwoko bw'amaraso ye afite Eh, mu kanya ndagira ngo tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya amerika badutegereje ariko mbere yaho nagira ngo mutubwire- mutubwiye umugore utwite we kubera ko afite n'amahirwe yo kwisuzumisha kenshi umuntu usanzwe ugiye kwa muganga we ashobora gusaba bakamupimira amaraso cyangwa ni abisabira randevu bigenda gute kugira ngo amenye gurupe sangeye
n'ibyo nta muntu ujya umenya ubwoko bw'amaraso ye eh, igihe cyose atarakoresha ibipimo bya blood group kwa muganga Ah, icyiza ni uko ah, ni ibi- ni ibipimo bi- bifatwa muri lab- laboratories nyinshi zitandukanye ah, aho ibitaro ah, byinshi aho umuntu aba atuye baba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bamenya bamupimira bakamenya ubwoko bw'amaraso afite icyo nakangura rero aba- abatu- abadukurikiye ni uko ah, bagana ibyo bigo bitandukanye ibyo bitaro bitandukanye bakaba bakwipimisha bakamenya ubwoko bw'amaraso yabo
Ye. twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kibanda ku buzima buri wa gatatu umutumirwa wacu ni dr gatare swaibu akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso ni mu rwanda ni mu kigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abatwumva Eh, pacifique wifuje ko tuguha ijambo uranyumva
yego ndabumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika Ur- urahagana he
ndi bucumbura mu bumanuko bw'igisagara Eh, ikibazo ufite Ibintu rero cyangwa nako- Eh, eh, icyo nagomba kubaza uwo mutumire ni nk'utubazo dushika kuri dutatu twonyene benshi bakunda kwama biyumvira ku bijanye n'amaraso yavuze ubwoko bwinshi bw'amaraso ariko ugiye kuraba abantu bakunda kumenya ubwoko bw'amaraso ni nk'abantu bo mu gisagara nk'abantu bo mu caro bo bo ntibakunda kumenya ubwoko bw'amaraso yabo baba bafise ariko ikibazo rero nagomba ndamubaze kwaba bajanye no gutanga amaraso Mbe- nagomba nce ndababaza ati mbega gutanga amaraso cyane nta ngaruka byoba bifise ku gutanga amaraso cyane cyangwa ku kuyaterwaho muri bajya bayaterwahoho nta ngaruka byoba bitera nka kurya u- u- nk'akarorero notanga ni nka kurya k'umu- nk'umuntu afise nk'imyaka nka mirongo umunani aratanze amaraso ukaca usanga ayo maraso atewe nk'umwana w'imyaka nk'umunani cyangwa icumi mbega uwo yatewe nta ngaruka yoba agira ku buryo yoba atewe amaraso yoba yavuye mu muntu amusumbya imyaka cyangwa ikindi kandi ikibazo nagomba nje ndamubaza kandi nkunze kugira ko amakenga urabona yuko abantu turi uburyo bubiri hari umugore n'umugabo mbega nk'umugore iyo atewe amaraso yavuye mu mugabo nubwo baba bayahuze nta ngaruka byoba bitera cyangwa umugabo atewe amaraso yavuye mu mugore hoho nta ngaruka byoba bitera ikibazo cyanje cyari ico nashaka numve ko yosobanura kugira ntahutswe n'abandi babitahuwe eh, urakoze urakoze cyane ubwo umuntu yakongera hati amaraso ari umuntu ari umwirabura akayahabwa n'umuzungu cyangwa se undi muntu wo mu bundi bwoko N- na- ubwo reka ad- adusobanurire Dog- dr Yego cyane.
gatare eh,
arakoze cyane arakoze cyane pacifique y'iki kibazo cyiza Ah, ese gutanga amaraso cyane nta ngaruka Ah, ndashaka kumara impungenge nta ngaruka umuntu utanga amaraso ah, yagira kuko buriya ibigo byose ah, igihugu icyo ari cyo cyose aho umuntu atangira amaraso ah, hari ibigenderwaho ah, izo bita nomuzi intanashono nomuzi ziba zigomba ku- gushingirwaho mbere y'uko umuntu yemererwa gutanga amaraso muri izo ngizo rero habamo no kubanza kureba ese uwo muntu ugiye wifuza gutanga amaraso we ubwe afite angana iki hari ibyo bita za hemoglobine ah, tubanza tugapima tukabanza tukareba ko umu- umuntu wifuza kuduha amaraso nawe ubwe ayafite atari ukuvuga ngo turayamukuramo we asigariraho Ah, dukize ubuzima bw'umurwayi ariko tu- tugire n'undi ujya ku gitanda cyo kwa muganga rero gutanga amaraso hari intavo ni ukuvuga ngo uyu munsi nk'umuntu utanze amaraso ubundi habaho ubwoko bubiri bwo gutanga amaraso uburyo bubiri hari ubwoko aho umuntu bamukuramo amaraso yose mu mutsi iyo bita whole blood hakabaho n'ubundi uburyo bw'aho umuntu atanga amaraso tugakuramo igice kimwe ibindi bice bikamusubiramo urugero natanga nko mu rwanda ubwo buryo burahari bw'aho umuntu ashobora gutanga twa dufashe cyangwa se purakete gusa ibindi bice purazima n'insoro zitukura zikaba twazimusubizamo na mashini iyo rero umuntu atanze amaraso mu minsi mirongo itanu n'itandatu za nsoro zitukura aba yatanze ziba zamaze kumusubiramo ariko noneho ya volume yatanze ya volume ya mililitazi magana ane na mirongo itanu iyo yo mu masaha makumyabiri n'ane aba yayisubiranye kuko umubiri urongera ugakora andi mazi bitewe n'ibiryo umuntu aba yariye yewe n'amazi aba yanyweye ariko za nsoro zitukura ni nyuma y'iminsi mirongo itanu n'itandatu noneho yaba yatanze udufashe icyo gihe udufashe umubiri wongera kudukora nyuma y'iminsi icumi birumvikana ko umuntu watanze amaraso muri bwa buryo bwo gutanga yose whole blood agaruka nyuma y'amezi abiri cyangwa se atatu ariyo ya minsi mirongo itanu n'itandatu ihwanye n'amezi hafi abiri noneho umuntu watanze udufashe muri za buryo bwa kabiri navuze icyo gihe buri minsi cumi n'itanu aba ashobora gutanga cyane cyane ko twabibonye ko mu minsi icumi twadufasha aba yadusubiranye umubiri ni nk'uruganda rwongera rugakora ibindi bigize amaraso bityo rero ku gutanga amaraso ahubwo ni byiza cyane ingaruka nziza cyangwa se ibyiza byo gutanga amaraso nabyo birahari nta ngaruka bishobora gutanga cyane upfa kuba ukurikiza y'amezi abiri cyangwa se atatu cyangwa se ukaba wakurikiza iminsi cumi n'itanu igihe utanga udufashe nta ngaruka bishobora kukugiraho ahubwo kuyatanga cyane bifite inyungu inyungu ya mbere ni uko bikurinda kugira umuvuduko mwinshi w'amaraso ubushakashatsi bwarabyerekanye bikurinda kugira ibyago byo kurwara indwara z'umutima kubera ko hari indwara z'umutima ziterwa n'ibinure bibi ibyo bita za kolesterol iyo umuntu atanga amaraso kenshi regulari inshuro enye mu mwaka bimurinda kuba yagira ibi byago ikindi kibazo yabajije atese umuntu w'imyaka mirongo inani atanze amaraso agahabwa umwana nta ngaruka byagira kuri uwo mwana mbere na mbere kamanze nkosore nta muntu w'imyaka mirongo inani wemerewe gutanga amaraso nko mu rwanda umuntu atanga amaraso ari uko afite imyaka cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itandatu yewe no mu gihugu cye cy'uburundi ni guhera ku myaka cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itandatu ariko noneho umuntu w'imyaka mirongo itandatu atanze amaraso agahabwa umwana hari ingaruka byamugiraho ntazo kubera ko nk'uko nabivuze iyo dutera umuntu amaraso yaba umwana yaba umuntu mukuru tumutera za nsoro cyangwa se twadufashe cyangwa se za poroteyine navuze dusanga ushonje kandi soro zitukura burya zibaho mu mubiri w'umuntu iminsi ijana na makumyabiri gusa ubwo ni nk'amezi ane gusa bikaba umubiri ukaba wazikuramo birumvikana ko umuntu w'imyaka mirongo itandatu nubwo aba afite imyaka mirongo itandatu ariko insoro ze zitukura duhereza wa mwana zo ntabwo ziba zifite imyaka mirongo itandatu zo ziba ziri ntoya kubera ko umubiri ukora amaraso umunsi ku wundi umunota ku wundi none se wowe w'imyaka mirongo itandatu kubera ko
wowe w'imyaka mirongo itandatu kuki adashobora kuyatanga niba nta kibazo kindi afite
umuntu urengeje imyaka mirongo itandatu ntabwo atayatanga buriya iyo umuntu watanze amaraso mu badukurikiye harimo uwayatanze ubundi hari urwandiko tubategereza cyangwa se kwisitioneri habamo n'ibibazo byo kubabaza ese murumva umeze neza urumva nta hantu na hamwe uri kubabara ntaki ibi byose iyo uko agenda akura akarenza imyaka mirongo itandatu usanga akenshi nawe umubiri we uba uba utangiye gushyiramo imbaraga niba ariko nabivuga bityo kuba uwo muntu yatanga amaraso nawe bishobora ku ashobora kubura za mbaraga kandi nawe yari ayakeneye cyangwa tugasanga n'amaraso umubiri ni make bityo international standards zigaragaza ko umuntu ufite urengeje imyaka mirongo itandatu atagomba gutanga amaraso ariko hari n'ibihugu byo bigera ku myaka mirongo itandatu n'itanu
noneho amaraso y'umugabo n'umugore rero naho yavugaga ati ari amaraso umugore ahawe n'umugabo cyangwa se umugabo agaragara umugore ahawe ahaye umugabo amaraso nabyo ni kimwe nta kibazo kiba kirimo kubera ko nk'uko nabivuze yaba umugabo yaba umugore twese tuba dufite insoro zitukura zimwe tuba dufite twa dufashi tuba ari tumwe za za poroteyine zifasha amaraso kuvura cyangwa se igihe umuntu arimo kuvirirana kuba uko kuzitarara ni bimwe yaba umugore yaba umugabo yaba umwirabura yaba umuzungu ni ukuvuga ngo umwe guha undi amaraso nta ngaruka yagira kuri mugenzi we akanyuma rero noneho guterwa amaraso kenshi nabyo yabibajije niba nta ngaruka nabyo bigira
gutera amaraso menshi kenshi birashoboka birashoboka ko umurwayi yagira yagira ibibazo kubera ko ya maraso ni tishu nk'uko nabivuze afite ubuzima afite ubuzima hari ya mantijeni nahereyeho mvuga ashobora guterwa wa murwayi noneho ugasanga muri za antijeni hari izo umubiri udashobora kwihanganira bikaba ngombwa ko umubiri w'umurwayi ukora abasirikare wazongera kumutera andi maraso ba basirikare bakajya kurwanya ayo maraso biteye ni nayo mpamvu iteka dusaba abaganga guhitamo guha umurwayi amaraso ari uko ubundi ubundi buvuzi bwose bwananiye ni ukuvuga ngo nta kindi kuko hari ibyo bita taransifusiyo alternative to taransifusiyo aho ushobora kubanza ukagerageza izindi nzira zose zishoboka harimo gutanga imiti harimo gutanga za serumu zo kwa muganga ku buryo ayo maraso ashobora kudakenerwa hakabamo nanone aho ushobora gukurikirana umurwayi umuhereza imiti yongera umubiri yongera imbaraga umubiri mu gukora amaraso ku buryo n'aya maraso atazakenerwa birashoboka ko umuntu wahabwa amaraso menshi ashobora kuvanamo ingaruka zitari nziza bitewe n'ayo maraso aba ari kumuhabwa akabashobora kuba yakora b'abasirikare navuze haruguru ariko harimo n'indwara ashobora kuvanamo nabyo birashoboka kubera ko burya amaraso ntabwo risike ari zeru ntabwo risike ari zero ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahabwa amaraso aba agomba kubaho kwigengesera mbere y'uko umuganga ahitamo kumusabira amaraso
reka twakire na daniyeli ku murongo wa telefone daniyeli uranyumva daniyeli urahagana he
ni mu rwanda
ufite ikibazo ndabaza umutumirwa hari ukuntu abantu babana noneho ngo ntibabyare kubera amaraso yabo adahuye noneho ndamubaza ese koko bibaho ko umuntu ashobora gushakana uwaba uri umugabo agashaka umugore mukabana ntimubyare kubera ubwo bwoko bw'amaraso ubwo ngubwo nagira ngo koko niba ari byo adusobanurira ubwoko bw'amaraso butuma umuntu ashobora kubana n'undi ntibabyare noneho aka kabiri nkamubaze se bashobora kugenda bakipimisha noneho bakababwira kwa muganga ko bashobora kubyara cyangwa ntibabyare bitewe n'ubwoko bw'amaraso babasanzemo saba murakoze cyane urakoze cyane daniyeli reka muhe umwanya gusubize dogiteri gatare
kutabyara kubera ko ubwoko bw'amaraso budahuye mu by'ukuri kuba umuntu afite blood group o undi afite e cyangwa b cyangwa se ab byonyine ntabwo bihagije kugira ngo habe habaho izo ngorane zo kutabyara ahubwo igikunze kubitera igihe ya rezisi navuze zidahuye umugore afite rezisi negitifu umugabo we afite rezisi pozitifu noneho umwana akazafata rezisi ya se yewe cyane cyane ni nako bikunze kugenda ko umwana afata rezisi ya pozitifu igihe nyina ari rezisi negatifu iyo rero umwana wa mbere bamutwite ubundi nta kibazo cyakagombye kubaho keretse habayeho impamvu runaka ituma amaraso y'umwana batwite ahura n'aya nyina tuvuge bya bimwe makumyabiri n'umunani navuze aho ubushakashatsi bagaragaje ko hashobora kuba ibyo byago by'uko ayo maraso ahura ariko mu busanzwe amaraso y'umwana n'aya nyina bihura igihe avuka rero iyo amaze kuvuka uwo mwana wa mbere mu masaha mirongo irindwi n'abiri nyina ahabwa umuti nko mu rwanda ni twebwe tuwugira uwo muti uwo bita rezogama cyangwa se rogamu uwo muti tuwutangira yewe n'ubuntu kugira ngo daniel abimenye n'abandi babimenye ku munyarwandakazi wese tuwutangira ubuntu uwo muti ubuza wa mugore cyangwa se wa mubyeyi kuba yakora b'abasirikare bashobora kuba bagira ingaruka ku bateza ingaruka ku mwana wa kabiri cyangwa se ku nda ya kabiri iyo rero atatewe uwo muti niyo navuze ashobora gukora abasirikare noneho indi nda ikurikiyeho umwana uri mu nda ya nyina akaba ba basirikare nyina yakoze bakaza bakaba bakwica za nsoro zitukura z'umwana ni hahandi wumva ngo inda zivuyemo cyangwa se zihora zivamo cyangwa se n'umwana yamutiriyemo cyangwa se yanavuka ugasanga avutse afite umuhondo ukabije ibyo izo ni zimwe mu ngaruka zo kuba umuntu atatewe wa muti ariko icyo namumara impungenge nanone ko uwo muti mu rwanda urahari ku masomo yacu yose yose igihe cyose umurwayi yawukeneye ibitaro biragaruka nk'uko nabivuze ku munyarwandakazi wese ni ubuntu yewe no kutari umunyarwandakazi ariko umugabo we cyangwa we ubwe atanga amaraso uyu munsi politiki y'igihugu tubwira ko tuwutanga ku buntu naho ubundi kuba umugabo n'umugore badahuje ubwoko bw'amaraso byo ubwabyo nta kibazo kirimo keretse rezisi arizo zidahuye kandi nabwo ntabeho kumukurikirana
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na eugene eugene uranyumva mwiriwe neza yego ikibazo cyawe urahagana hehe
ni kigali mu rwanda bo ndamanze kumushimira dr gatare biragaragara ko ibyo asobanura abizi neza arabizi rwose niyo mpamvu twamutumiye kubaza ibibazo nka bitatu nka bitatu mu magambo make asanga adusobanurire hari indwara tujya twumva bita anemi anemi ngo ni imwe mu ndwara zifata amaraso ubundi yadusobanurira mu magambo make na infection y'amaraso agenga umuntu wagize infection sangine ikindi namubaza ni ikintu kijyanye uko yagiye avuga yo amablat blue a ab na o na za ki zose ngo hari ukuntu ziba zifite ba nyirayo magurupusi baba bafite imyitwarire runaka tuzi niba yadukonfirima niba ari byo koko cyangwa se mu gihe gitoya akatubwira ati wenda a aba ari abantu bameze batya gutya na gutya ikindi numva ari ibyo numva ari ibyo byawe bihagije ariko ubutaha ndatisabweze niba utaha mu kiganiro cy'ubuzima muzatuganirire kuri kuri efekitiyo irimeri nayo tuyimenye tumenye ibyayo nibiza kumvira mu kiganiro cy'ubuzima gitaha infection urinary yes tuzagira tuzayibaganiriraho ariko na ziriya wari uvuze n'ubwo ashobora kutubwira muri makeya anemi na infection y'amaraso nabyo dushobora kubikorera ikiganiro cyihariye urakoze yabisobanuriraho mu magambo makeya kuko hari n'abandi bategereje urakoze cyane eugene dogiteri gatare muri makeya koko nk'uko abisabye eugene mwamubwira muri makeya kuri ibibazo bye anemi infection y'amaraso n'imyitwarire y'umuntu bikurikijwe na gurupe sange murakoze cyane anemi ubundi bivuze kuba umuntu afite amaraso make niko tubivuga mu rwanda ariko anemi bivuze kuba umuntu adafite ingano y'insoro zitukura mu maraso ye iri hasi iyo tugiye gupima tureba nka hemoglobine ubundi umuntu wese ufite hemoglobine iri munsi ya karindwi icyo gihe aba afite twavuga ko afite anemi ariko nanone ntabwo bivuze ko aba agomba guterwa amaraso kubera ko iya karindwi gatandatu ushobora no gutanga imiti umuntu ingano y'amaraso ye ikiyongera infection sangine ngira ngo ni nyinshi ni nyinshi ubwo bivuze ko ari za ndwara zishobora kwandurira mu maraso infection sangine ni igihe amaraso afite mu bwandu runaka ariko hashobora kuba yakwanduzwa na virusi ashobora kuba yakwanduzwa na bagiteri ni mikorobe zitandukanye ngira ngo sinzi icyo yabajije neza umuntu yazakoraho ikiganiro cyihariye iyo twazakoraho ngira ngo kirambuye bene icyo ikindi yabajije ni ikirekeranye n'ubwoko bw'amaraso n'imyitwarire y'umuntu ngira ngo ibi ngibi rero hari abantu benshi ariko bya bindi twita ngo ni misi nite sinzi ukuntu umuntu yagita mu kinyarwanda ni kwa kundi ikintu kiba kimeze nk'igihuha kiri mu bantu baragihererekanyije
waba usanga tuvuge nka ewutiyeni afite burandi gurupe ya o akaba afite imyitwarire imuranga bagasanga n'undi ufite burandi gurupe o nawe bahuje imyitwarire bakavuga bati rero abantu bose bafite iyi burandi gurupe buriya barangwa tuvuge n'umujinya barangwa tuvuge n'ubuntu ariko mu by'ukuri nta bushakashatsi burakorwa kugira ngo bibe byaba bibe byemezwe byakwemezwa kugira ngo byemezwe neza hari bwakozwe bigeze gukorwa muri japani ariko nabwo ni ipoteze ziba ziri aho ngaho ni teori ziba ziri aho ngaho ariko zidafite aho zihuriye n'ukuri guhamye ni kwa kundi abantu baba bafite bavuga ikintu runaka ugasanga gikwirakwiye hose ariko nta kuri kurimo icyo namubwira ni uko buradi gurupusi ntaho zihuriye n'imyitwarire runaka cyane cyane ko burya imyitwarire y'umuntu iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni genetics uko umuntu aremwe ibyo yaba yaravanye ku babyeyi be ikindi ni aho dukurira environment dukuriramo niyo mpamvu usanga impanga abo bita abafatano twins abandi baba bahuye neza neza niba ari abakobwa bombi cyangwa se abahungu bombi udashobora no gutandukanya ubarebye gutya ariko ugasanga barakora ibintu bitandukanye baramutse bakuriye muri environment zitandukanye ntawe rero bihuriye n'izi blood groups abantu baba bafite na karagitarizi
reka twakire na patrice ku murongo wa telefone patrice
yego ndabumva urahagana hehe
singayigombora yego nagomba ndamwibariza akabazo yego abantu bamwe bamwe barafite amakenga y'uko kuko yavuze ati umuntu akwiye gutanga amaraso hagati y'imyaka cumi n'umunani gushyika mirongo itandatu rero abantu bamwe bamwe barafite amakenga bavuga ngo umuntu iyo atanga amaraso akabihagarika arashobora kugira ingorane zimwe zimwe iyo yabihagaritse mugabo jesi ndahamenya kuko bari ukuri hanyuma kandi kaza kagira kabiri nagomba kumwibariza igihe umwana ari mu nda y'umubyeyi aba asangiye umugwi w'amaraso n'uwo mubyeyi amwibungenze ikibazo twanjye twari utwo
urakoze cyane patrice ye dogiteri gatare
icya kabiri ntabwo nacyumvisha neza ikibazo arabaza numvaga abaza niba ngo mu murwi umwe ni ukuvuga ko agira gurupe usanga imwe ni na nyina ndumva mu byo wari wasobanuye waravuze ko umwana ashobora gufata gurupe ya se
murakoze cyane umwana afata gurupe sange ayivanye ku babyeyi bombi ntabwo ayivana ku mubyeyi umwe ayivana ku babyeyi bombi ariko hakabaho ubwiganze hano urugero natanga gurupe a na gurupe b na gurupe a b ifite ubwiganze cyangwa byayo n'ibita ngo dominance iri dominante kuri blood group o ni ukuvuga umwe mu babyeyi afite blood group o undi afite imwe muri za zindi eshatu a b cyangwa se a b umwana afata ubwoko bwa bwa bundi bwiganza noneho ikindi nanone ni uko rezisi nanone iva ku babyeyi bombi ariko hakabamo nanone ubwiganze bwa rezisi iri pozitifu y'antijene b iyo ihari niyo yiganza ku buryo umubyeyi ufite rezisi negatifu akahura n'undi ufite rezisi pozitifu rezisi pozitifu niyo yiganza keretse iyo afitemo kare ka risesi icyo bita risesi byini ka kandi katiganje nyine ni tuvuge ni o pozitifu ariko afitemo akajene ka negatifu icyo gihe iyo ahuye n'undi bakabyarana birashoboka ko umwana yafata rezisi pozitifu cyangwa akagafata na rezisi negatifu biragoye kubisobanura gutya kuri telefone ariko ngira ngo mwagerageje kuko n'ubusanzwe harimo amagambo atabonerwa ikinyarwanda cyuzuye cy'umwimerere ariko ndumva birumvikana kugeza ubu ye ariya makenga rero afite ziriya mpungenge z'umuntu utanga amaraso ndetse umuntu atanze amaraso agahagarika nta ngaruka bimugiraho ntabivuze nta ngaruka ntabivuze nta ngaruka kuko za nsoro zitukura fashi wa mushongi aba yatanze arabisubirana arabisubirana kandi umubiri urongera ugakora ukora nk'uruganda urongera ugakora ibindi bigize amaraso rero kuyatanga nta ngaruka kubera ko umubiri wongera ugakora andi no guhagarika nta kibazo wahagarika gusa icyo twifuza ni uko warushaho kuyatanga kubera ko aba akenewe kugira ngo abe kuramira ubuzima bw'indembe kwa muganga
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima turaganira ibyerekeranye n'amaraso twakire ku murongo wa telefone iri defonse uranyumva
yego ndabumva yewe urahagana he
i kigali mu rwanda muratwihanganira hari imvura nyinshi n'inkuba ntacyo turabumva ariko
mfite akabazo nkagira n'igitekerezo ikibazo rero mfite urabizi neza ko abanyamadini bamwe na bamwe banga gutanga amaraso cyangwa kuyahabwa rimwe rero ngiye nagerageje kuganira na bamwe muri bo ngo numve impamvu yaba ibibatera hari abavuga ngo iyo utewe amaraso wenda tuvuge niba nyiri kuyatanga ari umuntu ufite imyitwarire mibi nk'umujinya se ngo ashobora kugira icyo yahindura ku mubiri wa wa muntu uyahawe nawe akaba yagira wenda imyitwarire mike mu yo afite agira rero mutubarize dogiteri niba ayo maraso uyahawe hari imico runaka wenda itari myiza cyangwa se imyiza muri nyiri kuyakurwamo yari afite ikaba yagira izindi ngaruka igira kuba yahawe wenda nawe akaba yagira imyitwarire nk'iyo njya amufataho icyo ni kimwe igitekerezo rero ibyo ari byo byose n'ubwo ibyo gihe ntarindiza ariko nzi ko amaraso hirya no hino agenda agirira neza abantu nk'umukirisitu kandi dufate urugero kuri kirisitu watanze amaraso ye y'igiciro ndetse anarusha ayacu agaciro amaraso ye akaba yaragiriye akamaro nyine abatuye isi bose ariko ntabwo yinjiye mu mubiri iri defo ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri w'umuntu ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri twikomereze ariko dutekereje agaciro k'amaraso natwe dutanga afite agaciro abakirisitu ngenda bakangura kuyatanga kuko amaraso nta kintu rwose ugenda ntekereza ko kibi atwaye ku bayahabwa nyine bayatange apana byonyine byo kuvuga ngo ngo atere ikibazo kuko abaganga barabyize kandi barabisobanukiwe sintekereza yuko hari ikibazo gihari bakemera ko nyine natwe tugira ikibazo cy'ubuzima kubera ayo maraso gusa nyine muganga dusobanuriye niba koko hari uburyo amaraso yaba ava mu muntu kuri imitwe runaka ikaba yagira ikihindura kuri wa wundi nyakuyahabwa urakoze cyane defonse ikibazo cyawe cyumvikanye muganga gatare muri makeya musubize defonse kuri izo mpungenge afite
murakoze cyane impungenge ngira ngo za mbere ni izerekeranye n'umuntu kuba yahabwa amaraso y'umuntu ufite imyitwarire runaka we akaba yafata iyo myitwarire ibi nanone bimeze nka bya bindi navuze bya miti ni ni ku buryo nta bushakashatsi buhari nta n'aho bihuriye yewe navuze ko imyitwarire iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni igihe umuntu aba yarakomoye ku babyeyi be icya kabiri ni environment dukuriramo cyangwa se ahantu dukuriye niho haturemamo imyitwarire runaka ituranga umunsi ku wundi rero guhabwa amaraso nk'uko nakomeje kubivuga uba wahawe za nsoro zitukura wahawe twadufashi cyangwa se amaporoteyine afasha amaraso kuvura ntawe rero bihuriye n'imyitwarire cyangwa se imico runaka uba usanganywe ibyo ni ibintu abantu n'igihu abantu bakwirakwira ariko ntawe bihuriye n'ukuri yari yavuze ko ku abanyamadini batajya bemera gutanga amaraso cyangwa se kuyahabwa kugira ngo icyo navuga ni uko buriya ni nk'uko utakwambara amasogisi hejuru y'inkweto buriya hari ikibanziriza ikindi kugira ngo kwemera bibanzirizwa no kubaho kenshi umuntu akenera amaraso ari uko imiti igenda yose yananiwe bityo yewe inama nabagira ni uko bagerageza bagatekereza ko mbere yo kwemera baba bagomba kubaho bakaba bafata icyemezo cyo kuyahabwa cyangwa se hari n'igihe banga burundu kuyahabwa ariko icyo gihe abasinya akavuga ko atemeye guhabwa amaraso hari ingaruka zakurikiraho akaba yabyirengera gusa hano na siteresinga ko nta mbere yo kwemera burya tubanza kubaho
twakire gordiyen uranyumva
genda bumva urahagana he
ubundi mu ntara ya karuzi ikibazo cyangwa igitekerezo
ntabwo mbanza mbaze umutumiye mbega umuntu mupfukana mwaza kuba muvuze gurupe imwe y'amaraso mbega umuntu wadatanga amaraso iyo bifite akayakenera mwamusaba amahera atange mu muvura yakwigiye iyo atanga wewe iyo yakeneye bihora bigenda gute mwakoze n'icyo kibazo nari nziza yewe urakoze gordiye mwamusubiza dogiteri gatare
numvise icya kabiri cya mbere ntabwo nagikoresha neza numvise cyo kwishyuza umuntu aramutse atanga akeneye amaraso kandi we akayatanga niba haba ku kumwishyuza cyangwa se kutamwishyuza aho ngaho n'abantu bava indi imwe niba bagira amaraso amwe
ya murakoze abava indi imwe yego bashobora kugira gurupe imwe y'amaraso ariko navuze ko biranashoboka ko bagira gurupe zitandukanye z'amaraso hano reka ntange urugero kugira ngo byumvikane neza tuvuge umuntu afite buradi gurupe e blood group a ashobora kuyigira nk'uko nabivuze igira ubwiganze kuri o ashobora kujya rero blood group a muri laboratwari aribyo twabona ariko afitemo ka o kihishe akagenda agahura n'umuntu n'undi ufite blood group tuvuge blood group o ni ukuvuga ngo uyu nguyu birashoboka ko babyara aba bombi babyara abana umwe akagira blood group e undi akagira blood group o ibyo ni ibintu bishoboka cyane urumva ko abo bantu baba rimwe ariko blood groups zabo zitandukanye birashoboka ko blood group yaba irimo ku bavukanyi cyangwa se ikaba itandukanye bitewe na genetics cyangwa se uturemangingo tugize groups z'ababyeyi babo ikindi yari yabajije ese umuntu aramutse akeneye amaraso kandi we atayatanga arishyuzwa sinzi mu burundi sisitemu sinzi ukuntu imeze ariko twebwe hano mu rwanda amaraso politiki y'igihugu ivuga yuko amaraso atangwa ku buntu ku muntu uyaduhaye yewe agatangwa nanone ku buntu kuri wa murwayi uyakeneye nta kiguzi na kimwe umurwayi atanga yewe natwe nta kiguzi na kimwe dutanga kugira ngo umuntu abe yaduhereza amaraso
ye twakire twakire na niyo kindi uranyumva
yego ndabumva mwiriwe neza yego mwiriwe namwe ikibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa turimo turajya ku musozo
yego cyane igitekerezo mfise ndiko numviza ibi bintu bijyanye n'imigwi y'amaraso dufate ku kibazo cy'ukuntu bamwe bamwe bakunda kuvuga yuko nk'abantu dufate bubakanye badasa hariho bujya buntu bw'amarezisi pozitifu cyangwa negatifu ngo bashobora kutaronka abana kutabyara rero ibyo wonye kenshi mfatiye nko mu burundi abantu baba bazi imigwi y'amaraso ni bakeyi cyane usanga ari bake keretse nk'abantu rimwe rimwe baba barize cyangwa bakaba batanga amaraso n'ababa mu bisagara ibyo rero kenshi mugabo ndabyitegereje kubera benshi bapfa gutwarana uko nyine baba bata ntibarinda kujya kuyipimisha nagira nsabe nk'uyo nk'abo babyumva bikajya nko mu mugambi w'igihugu kugira ngo bapime amaraso imigwi y'amaraso abantu benshi ba babe bazi imiguru y'amaraso binashoboka babishyire nko ku makarita y'akarangamuntu hamwe umuntu kuri karita y'akarangamuntu yiwe agenda ariko n'uwo muguru w'amaraso ku buryo nk'igihe binashyitse akagira ingorane kanaka ari nk'uwo bashobora kurondera amaraso byorohe rero icobonye nibaza yuko nk'uwo mutumire bobidufashamo bakabicisha nk'ubushyikiranganji busanzwe bukukira amagara y'abantu bakabishyira mu mugambi wa leta kugira ngo ibyo bintu bifashe ku bantu abo ari bo bose nicyo gitekerezo nari mfise kuri ibyo bijyanye n'umugwi w'amaraso hano nawe mutwe radiyo ijwi rya amerika nagira ngo abashimire ku kuntu mutwitaho mu bice byose mu bice byose bijyanye n'uko abantu mu mibereho y'abantu nongera ndabasaba yuko ino mu burundi hariho ukuntu biza biracika kenshi kenshi kuri uwo murongo dufatira kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kenshi birakunda gucika hakaca humvikana iradiyo y'uburundi sinzi ko mwobiraba ukuntu mwobitunganya kugira ngo dusubire kubyumva neza nko mu minsi heze murakoze igitekerezo cyane cyane icyo urakoze hashize igihe kingana iki mwumva bicikagurika
haraciye nk'amezi abiri biraza biracika n'igihe hahera nk'umunsi tutayumvirije ariko ku mwanya ku mwanya hari ukuntu bicika mu mwanya mu wundi mwanya bikongera bigasubira ku murongo
ye urakoze tuzabwira ababishinzwe bakomeze bakurikirane icyo kibazo ko hari n'abandi bari babitubwiye ye urakoze cyane ye nagira ngo mbagarukaho dogiteri gatare mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika niyo kindi yari arimo atanga igitekerezo igitekerezo cyawe ntabwo ntakivugaho byinshi twizere ko abo mu burundi babyumvise nakigeza ku buyobozi bunkuriye tukareba ko icyo gitekerezo cye cyashyirwa mu bikorwa
twakire jeremy jeremy
hano ye urahagana he Alo?
jeremy urahagana he
ndi bujumbura ye nyarutsa ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ndagira ngo abe nk'umuntu urabona hariho nk'abantu usanga bagendana nk'indwara za diyabete cyangwa za peritasiyo nabo nabo bararikuriwe gutanga amaraso
yewe mu gihe baba- mu gihe baba batarikuwe gutanga amaraso nko mu gihe bagize ingorane bakajya kwa muganga bagakenera amaraso bo batera a- ayahe muri ayo yose numvise bam- bamwe badondagura
ye babatera ahuje na- n'ayabo
Eh, ni- nagira ngo mbaze yuko hariho buca borondera ayabo canke bo batera muri ayo a- abakomeye canke nabo bashobora gutanga amaraso kugira ngo abyumve ye urakoze cyane jeremy dr gatare Ye. Na- jeremy Urakoze.
arashaka kumenya niba aba ba- abantu bafite abantu ba- ni nko- muri make ni bande bashobora kudatanga amaraso baba bafite indwara zihe
Ah, murakoze cyane Ah, mu- mbere y'uko umuntu yemererwa amaraso hari ibyo ibibanza kurebwa kurebwa. muri ibyo ngibyo harimo imyaka nk'uko nabivuze cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itandatu harimo ibiro bigomba kuba birenze mirongo itanu harimo kuba adafite indwara za karande harimo izo za diyabete harimo iperitansiyo harimo za asima n'izindi Ah, hakaba harimo nanone kuba ku- ku miti hari nk'imiti tuzi ishobora kuba ya- yahungabanya ireme ry'amaraso ah, nka aspirine icyo gihe umuntu uri kuri iyo miti ntabwo tumwemerera gutanga amaraso ah, kumara amasaha byibuze makumyabiri n'umunani Ah, ngira ngo ibyo yabazaga diyabete na hypertension ese bemerewe gutanga amaraso iki- igisubizo ni hoya ntabwo abangaba bafite indwara za karande baba bemerewe gutanga amaraso ikindi ngira ngo yabajije ese bo bakeneye amaraso bahabwa amaraso asanzwe yego bahabwa amaraso asanzwe bapfa kuba bahuje ah, n'u- n'u- n'uwayatanze bahuje ubwoko bw'amaraso Mhm. ye noneho um, amaraso tuvuge nk'iyo bayatanze abantu bayatanze abikwa ashobora kumara igihe kingana iki abitse
Ah, amaraso twebwe nko mu rwanda tuyavanamo ibice biyagize mm, tuyavanamo insoro zitukura udufashi na plasma Ah, u- insoro zitukura tuzibika iminsi mirongo ine n'ibiri insoro nako udufashi tu- tutubika iminsi itanu gusa Ah, umushongi ariyo plasma n'ikindi gice cya kane cyitwa cryoprecipitate antihemophilic factor ah, tubibika eh, igihe kigeze ku mwaka
Mhm. ye noneho iyo murebye muri rusange musanga amaraso atangwa mu rwanda aba ahagije mu bitaro byose biyakenera
Mm, murakoze cyane Ah, ishami ry'umuryango w'abibumbye ry- ryita ku buzima oms rivuga ko kugira ngo igihugu ah, kibone amaraso ahagije cyatanga kwa muganga ko byibuze rimwe ku ijana y'abaturage bagituye baba baba bagomba gutanga amaraso Ah, ubwo bivuze ko nko mu rwanda rugizwe na miliyoni cumi n'ebyiri z'abaturage ah, abantu bageze ku makumyabiri bakagombye gutanga amaraso Ah, gusa ntabwo ari ihame ntabwo ari ihame kubera ko nko mu rwanda iyo izindi nzego zose zikora neza porogaramu ya malariya igakora neza ah, ababyeyi baki- ba- bakisuzumisha bakajya kubyarira kwa muganga ku buryo batavirirana polisi yo mu muhanda igakora akazi kayo neza impanuka zikagabanyuka ntabwo abakenera amaraso biyongera bityo rero nko mu rwanda uyu munsi ah, dushobora guhaza ibitaro ku rugero rwa mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ibyo twita hospital satisfaction ni ukuvuga ngo ibitaro niba bije bishaka ah, units icumi z'amaraso byibuze tuzihereza icyenda n'ibice bitandatu niba ariko nabivuga Ah, bityo rero mu rwanda amaraso abaturage batanga abaturarwanda batanga arahagije nk'umwaka ushize twa- ah, twafashe udushashi tugeze ku bihumbi mirongo itandatu n'umunani ah, na magana cyenda na mirongo itanu n'umunani yego Ah, utwo rero tuba duhagije bitewe n'uko n'izindi n'izindi porogaramu ziba zidufasha mu buryo bwo kugira ngo abakeneye amaraso babe bagabanyuka mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ni igipimo cyiza cyane iye ndabashimiye cyane rwose dr gatare umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu rwanda nkabashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri na fatuma karara harimasi namwe mwese mwaduhamagaye mukaduha ibitekerezo n'inama ngaho rero mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza eugenie mukankusi kuri mikoro mukomere aho muri hose
ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika birabandanya